mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi ubushinjacyaha bwataye muri yombi abahoze mu gisirikare cya kera cy'uburundi bashinja kugira uruhare mu rupfu rwa merikiyo ndadaye wigeze kuyobora uburundi ubushikiriza manza bwari bwarituye sentare ntayinyuzwa busaba ko urwo rubanza rwosubirwamwo nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza
uwo ni silvestre nyandwi umushinjacyaha mukuru w'uburundi ku ifata ry'abahoze ari abasirikare bakuru ba kera b'uburundi iyo nkuru n'izindi zirimo amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere mu gihugu cy'uburundi aho umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yemeje ko bataye muri yombi abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera kugira ngo bakurikiranyweho ibyaha cyangwa se ibijyanye n'urupfu rwa perezida melchior ndadaye rwabaye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remonzimana nk'uko byashyikirijwe n'umushikirizamanza kezigenza wa repubulika abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kugira bakobwe ko amatohoza ku bijanye n'ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu merikero ndadaye bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icenda na gatatu mu gihe havugwa ko hari urubanza rwari rwaciwe silvestre nyandwi umushikirizamanza kezigenza wa repubulika yavuze ko ubushikirizamanza bwasabye ko rusubirwamwo kandi ko hariho ab'ubutungane bwasanze bafise uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze bahagarikwa ubushikirizamanza bwari bwarituye sentare ntayinyuzwa busaba ko urwo rubanza rwosubirwamwo kuko urwo rubanza rutararangira twagomba kumenyesha abarundi n'amakungu ko ubushikirizamanza bwahavuye bumenya ko hariho abandi bantu boba baragize uruhara rukomeye muri ako kabi batigeze bakurikiranwa nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza abajijwe ku mazina y'abahagaritswe nyandwi yashikirije ko adashobora kuyavuga ku mvo z'amatohoza nayo kuba hoba hariho abafise uruhara muri iryo gandagurwa boba batari ku gataka k'u Burundi umushikirizamanza kezigenza wa repubulika yavuze ko bazoronderwa hisunzwe amategeko ahatangura kuvuga ico abafashwe bakwekwako bari mu bo twita rezoteri niko tubibona ariko sinoca ndabyemera cyane kuko ndababwiye ko amatohoza ariyo azoba igaragaza neza ubutungane burafite ingene bukora haba ku muntu atari mu gihugu ubutungane burafise ingene bubitegekanya twebwe rero nta bwoba tuzokoresha amategeko tuzokurikiza ingo uko ibintu bisanzwe bigenda abanyagihugu bazobamenya bahagaritswe bazobamenya ariko kubera yuko umuntu ahagaritswe ashobora kuba ari kumwe n'uwundi n'uwundi ashobora kumujya akara ni kuri iyo mvu tudashobora kubabwira ngo amazina ku myidogo y'imiryango y'abo bafashwe aho bashikiriza ko bankiwe kubonana n'ababo kandi hari n'abarwayi bategerezwa gufata imiti reka mbere banabujijwe ko abashinjwamanza babo babonana nyandwi yabyamiriye kure akemeza ko abo bahagaritswe uburenganzira bwabo bwose bwubahirijwe ku bijyanye n'uko iryo hagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisirikare rishobora gutera icuka kibi mu gihugu umushikirizamanza kizigenza yavuze ko ahubwo abarundi bakeneye ko ubutungane bukora nta cuka kibi mu gihugu gishobora kuba mu gihe ubutungane bukurikiranye abantu bakoze ibyaha ahubwo batakurikiranywe icuka cyari kihari kubera abo bantu batakurikiranye kuba batakurikiranwa ahubwo nibyo byaguma bizana icuka kibi ikintu mukwiye kumenya ni uko uru rubanza ntirurahera ruracabandana ikigongwe umukuru w'igihugu yamatanga ugasanga abantu baragiye ni ku bantu imanza zabo zacitse zikaba ntabanduka uru rubanza rero ntiruraba ntabanduka nababwiye ko hari abantu batigeze bakurikiranwa naho umushikirizamanza kizigenza wa repubulika atavuze amazina y'abantu bane bahagaritswe bamwe mu miryango y'abahagaritswe bemeza ko ari intwazangabo zakukurutse mu gisirikare ca kera generali ndayisaba celestin koloneli niyonkuru koloneli gunungu gabriel hamwe na koloneli nayigombeye bose imbere yo gufatwa igipolisi kikaba cabanje gusaka ku mihana yabo ariko ntacatowe ku kibazo c'uko leta yari yashize ivy'iyo dosiye mu mugwi ujeje gutoza ukuri no kunywanisha abarundi severe silvestre nyandwi yishuye ko umugwi severe utabuze ubutungane bw'uburundi gukora umukuru w'igihugu c'uburundi akaba n'incungu ya demokarasi mercure ndadaye yagandaguwe kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icenda na gatatu ari kumwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu inyuma y'amezi atatu umugambwe sabanyavuro de bundadaye yaserukiye utsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika abagize ihuriro rishya ry'amashyaka idps na inc muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ko baramutse batsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi gutaha bazihutira gukemura ikibazo cy'imitwe y'inyeshyamba iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu kuri uyu wa gatanu abayobora ayo mashyaka ubwo bari bamaze gutangaza ko bazafatanya mu matora i nairobi muri kenya bahaye ikiganiro kigufi ijwi ry'amerika umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza adufitiye inkuru ku byo baganiriye bahejeje gushira umukono ku masezerano yo kwiyunga no gutanga Felix Tshisekedi nk'umukandida w'imigambwe ya UDPS Tshisekedi yarongoye hamwe na UNC ya Vital Kamerhe abo bagabo babiri bahaye ikiganiro rya Amerika bagarutse cyane ku ngorane zihanze igihugu cabo bakagereranya abakongomani n'abantu bakiri mu buja kugira babuvemwo kamera bahamagarira gushigikira urunani rwabo nous allons mettre fin à toutes les antivaleurs et on va diriger le Congo autrement tuzoshyira iherezo ku bube gito bwose dutware kongo mu budasa ntituri muri abo bavuga ngo turoye ku butegetsi none nitwebwe turamukiwe kurya no gusahura amafaranga ya leta twarabigwanije kandi tuzoba intangarugero nicyo gituma nsaba bene wacu b'abakongomani muri rusangi n'abo mu buseruko iby'umwihariko kunshigikira muri iyi ngingo ubwo buseruko bwa kongo Tshisekedi yemeza ko bufitiye imigambi ikomeye na cane cane gutuza imigwi y'inyeshamba iharangwa mu gihe kirekire il faut d'abord se baser sur les populations locales les collectivités locales ubwa mbere na mbere ni uguca ku bantu bahaba amoko ahatuye ni ukuraba abatware tukavugana tukabashyira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo ikindi naco ni ukugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu uyu munsi inzego z'umutekano za kongo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu biba kuko tuzohora turi ababanyi ubuzima bwacu bwose twebwe tuzorengana ariko amaleta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu by'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacakubiri afatiye ku moko iruhande y'ivyo vyifuzo kamere wasanga kugira imigwi y'inyeshamba ituzwe habuze ishaka gusa nous devons nous poser la question pourquoi nos unités de forces armées en collaboration avec les forces internationales dutegerezwa kwibaza ikibazo ni kuko inteko zacu zifadikanije n'inteko mpuzamakungu ni ukuvuga monusco batujije m23 mu masaha 28 gusa ariko imyaka n'iyindi igahera ntibaheze ikibazo c'umutekano muke ibeni ni butembo mu majaruguru hari ikintu kitagenda neza dutegerezwa gushiraho umugwi udasanzwe ufise igikorwa mu gihe runaka umwanya tuzowiyumvira kugira duheze ico kibazo mu mezi nta mwaka bizotwara igihe c'uko abantu bapfa ku rubuga umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje vyega bagayagaye Kinshasa gitegerezwa gusezererwa tuzishikira ku rubuga twebwe kandi hamwe n'ibihugu bibanyi nk'uko yabivuze kuko imiharigwana ituruka mu bihugu bibanyi dushaka amahoro n'umutekano ku babanyi ariko kandi turabikeneye iwacu tuzorondera amahoro n'umutekano ku bw'iterambere ry'akarere kose k'ibiyaga binini pour le développement de l'ensemble de la région des Grands Lacs.
Ubuseruko bwa Kongo ni kamwe mu turere two muri Afrika yo hagati turimwe imitwe y'inyeshamba myinshi. Ako karere karimwe imigwi y'abagwanyi y'Abaganda, Abarundi hamwe n'Abanyarwanda iruhande y'indi mihari y'inyeshamba z'abakongomani itari mike. Amatohoza ya ONU yerekana ko kimwe mu bituma iyo migwi ihagwirirana ari ubutunzi bw'ubutare butandukanye buharangwa. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
tugume muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe kwiyamamaza byatangiye bamwe mu batuye mu mujyi wa goma barasaba abahatanira kuyobora igihugu kuzemera ibizava mu matora uko byaza bimeze kose komisiyo y'amatora nayo irasaba abakandida kuzakira mu bwubahane ibyavuye mu matora umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana afite inkuru irambuye kuva kuri uyu wa kane ibikorwa byo kwiyamamaza birajya mbere mu bice bitandukanye by'igihugu hirya no hino mu mujyi wa goma urahabona ibyapa biriho abakandida na nimero ya buri umwe muri bo umwanya ahatanira n'intero yahisemo ikubiyemo icyerekezo cye bamwe mu batuye muri uyu mujyi baravuga ko ibyakurikiye amatora yo mu bihumbi bibiri na gatandatu n'ayo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bikwiye guhisamo abahatanira kuyobora igihugu bakirinda ko byazisubiramo muri aya matora ateganyijwe ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi gutaha nasaba buri mukandida aho yaba aturutse hose gushyira umutima hamwe gutuza no kwitegura kwakira ibizava mu matora uko byamera kose kuko igihe bamwe banze ibyavuye mu matora baba baruha igihugu mu ntambara zigahitana abasore n'inkumi ababyeyi bacu n'abandi bose dukunda abakandida bose hamwe ntihazabeho kwanga ibyavuye mu matora nicyo nakwisabira biyamamaza mbere y'uko amatora aba nabasaba bose kuzemera ibizava mu matora uko byaba bisa kose ku rundi ruhande basaba na komisiyo y'amatora kutazagurana intsinzi ngo ihabwe utari nyirayo ndingingira seni kutazagira uruhande ibogamiramo izahagarare hagati kugira ngo buri munyekongo azabone umukandida yatoye yegukanye intsinzi komisiyo y'amatora nayo ivuga ko imvururu zakurikiye amatora mu bihumbi bibiri na gatandatu no mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe zahitanye ubuzima bw'abantu ku buryo itifuza kuzongera kubura abantu muri ubwo buryo bitewe no kwanga ibyavuye mu matora kwa bamwe mu bakandida norbert basengezi ni visi perezida wa seni ati ntidukeneye ibitutsi tariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri bose bazaba bameze kimwe ariko muri makumyabiri n'umwe bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hagomba gutsinda umwe makumyabiri bagatsindwa bagomba kubahana ku buryo utsinzwe ahita ashimira uwatsinze kandi n'uwatsinze akubaha abatsinzwe uku kubahana no koroherana ni nabyo komisiyo y'amatora isaba ibihumbi cumi n'icyenda magana atandatu mirongo ine by'abahatanira imyanya magana arindwi mirongo irindwi mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara n'ibihumbi cumi na bitanu magana atatu mirongo itanu bahatanira imyanya magana atanu mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu buri kandida perezida yemerewe abapolisi makumyabiri na batanu bazaba bashinzwe umutekano we mu gihe cyo kwiyamamaza hakaba harateguwe abapolisi magana atanu na makumyabiri na batanu ku bakandida makumyabiri n'umwe bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu gusa igipolisi kivuga ko abakandida bagomba kubanza kuzuza impapuro zibahesha abo bapolisi komisiyo y'amatora seni iravuga ko ibikoresho nkenerwa mu matora bimaze kugezwa kuri site z'itora ku kigero cya mirongo irindwi ku ijana kandi ko bitarenze tariki zirindwi z'ukwezi gutaha n'ibisigaye bizaba byagejejwe aho bigomba kuba mu gihugu hose harabarurwa biro z'itora zisaga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu zizakira abaturage basaga miliyoni mirongo ine banditswe ko bazatora tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri y'umwaka komisiyo y'amatora kandi ivuga ko ifite imodokari z'amakamyo indege n'amapikipiki bizifashishwa mu kugeza ibikenewe kuri site z'itora zikazanifashishwa mu kugenzura uburyo amatora azakorwa kuri uyu wa gatanu inama nkuru y'abepiskopi gatulika yasabye ubutegetsi kutazakoresha abakozi n'ibikoresho bya leta mu bikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida uwo ari we wese ishyaka cyangwa ihuriro ry'amashyaka ni mu gihe bamwe mu basesenguzi bo bamaze kugaragaza ko gutandukanya umutungo w'igihugu n'ingengo y'imari y'umukandida watanzwe na perezida kabila bisa n'ibidashoboka banumvikanye banenga kuba hari bamwe mu bagize guverinema bahawe inshingano mu bikorwa byo kwamamaza umukandida watanzwe na perezida kabila zihuye neza n'izo bafite muri guverinema aha twavuga nk'umuvugizi wa guverinema ya kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho bwana lambert mende unashinzwe itangazamakuru muri komite yo kwamamaza ramazani emmanuel shadari claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio ije rya Amerika na cyane cyane mudatangwa kwa Nyaburunga mu kiganiro cuno munsi tukaba tugiye kugaruka kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu mu mpera z'ukwezi kw'icumi harabaye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri tanzania umufasha w'umuhuza benjamin william mukapa yaramenyesheje yuko icyegeranyo cy'ibyavuye muri ibyo biganiro ari ngombwa yuko gishyikirizwa umuhuza mu biganiro by'abarundi akaba n'umukuru w'igihugu cya uganda yoweri kaguta museveni uwo muhuza nawe agashikana icyo cyegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye umuryango wa afurika y'ubuseruko iyo nayo ikaba itegekanijwe ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uno munsi aho tugeze leta ntiyitavye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi ari nacyo cyitwa yuko kibisozera kandi kavuga yuko igikuru ari ukwitegurira neza amatora atunganye yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umuhuza mu biganiro yaramaze guhabwa icyo cegeranyo cy'ibyavuye muri ivyo biganiro kandi ariteguye kubishikiriza abakuru b'ibihugu muri iyo nama yimirije kubahuza uno munsi umuntu yokwitega iki muri iyo nama igiye guhuza abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko mbega ibiganiro birashobora kuzobandanya bihuza abarundi canke byarasozerewe umwizero ungana iki ko abo bakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango wa afurika y'ubuseruko bashobora gufasha abarundi kuva muri uko kutumvikana mu bya politiki hokorwa iki kugira ngo ihangiro ry'ibiganiro ari ryo kunywanisha abarundi by'ukuri rize ryashyikwa ko kugira ngo tubice ijya n'ino turi kumwe n'abatumire batatu hari honorable fenias nigaba ni umuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka sawanya frodebu honorable mwaramutse mwaramutse neza turabakeguruka ko mwadutumiye turashimiye na bagenzi bacu turi kumwe ngaha ku imeza dushimire n'abari kubatwumviriza bose baba bari ngaha mu gihugu cyangwa hanze urakoze ubundi turi kumwe ni kefa nibizi ni umukuru w'umugambwe sawanya frodebu nyakuri iragijyana dayi mwaramutse mushinga nawe nibizi ndabaramukije ndabashimiye ko mwadutumiye ndaramukije abaturi kumwe hano ku meza n'abandi bose bari kuratwumviriza urakoze turi kumwe kandi na remi habyarimana ni umukuru w'ishyirahamwe maison riwere d'espoir yishinze gukomeza inyigisho zo gutatura amatati bidaciye mu nguvu mushinga nawe habyarimana mwaramutse ndabaramukije kandi ndaramukije abo turi kumwe n'abariko baradukurikirana mwakoze kudutumira urakoze nawe mu gutangura mpere kwa honorable fenias nigaba harimirije inama ihuza abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa afurika y'ubuseruko hari icyo muyitezemo
bon nk'uko mubivuze natwe twabyumvise ko iyo nama ihuza abakuru b'ibihugu muri aka karere muri afurika y'ubuseruko izoba ku itariki mirongo itatu z'ukwezi turimo nyine nubwo twari twumvise ko leta yashaka kuvuga ngo iyo nama yigizweyo ariko ngo ingingo ntibashoboye kubyubakira ko twebwe rero ubwa mbere twoshima ko iyo nama itunganijwe abakuru b'ibihugu bagashobora gukorana kugira ngo bige ibibazo biri muri aka karere cyane cyane ibibazo biri ngaha mu gihugu cyacu Burundi hari ibibazo bikomeye ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi mu bya politike mu by'ubutunzi nuvuga cyane cyane n'ibyo ibyo agateka kazina muntu ubona ko bitameze neza rero kubona iyo nama itunganijwe nk'uko umufasha w'umuhuza yari yavuze ati jewe iki cyiciro cya gatanu ndagitunganije nubwo abari muri leta nabo bakorana batashoboye gushika ngaha mwebwe muri ngaha ni mukore mutange intumbero z'ingene ibibazo biri mu gihugu cy'ubundi byotorega umuti forodebu yari ihari yarabikoze kandi yaratwemera avuga ati ibi mukoze ndashimye ngiye kubishikiriza umuhuza yari yantumye hama nawe azoca abijyana mu nama y'abakuru b'ibihugu kumva rero twebwe nk'uko babitwemereye turabona ko biri kurafata inzira bari bavuze twebwe twabikenguruka hasigaye ko gusa ibyo twashikirije byubakirwa ko kugira ngo bitange bifashe mu gutorera inyishu kuri ibibazo turimwo gusa nuko ikindi nacyo twovuga twarumvise ko umuhuza muri amatati abarundi twari turimwo muri ino minsi iheze yavuze ati mu burundi harakenewe ibwirizwa shingiro rishasha kugira ngo rishobore guhuza abarundi bose bashobore kubaka igihugu cyabo icyo twaracumvise ndagaruka kefa n'ibizi saba nyafudebu nyakuri mwaragiye mwitaba ibiganiro uno munsi himirije inama ihuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango wa afurika y'ubuseruko hari icyo muyitezeko murakoze murazi yuko iyo nama atari ubwa mbere iba inama yo ku bihugu bo muri kano karere yama yabaye twe dufata ko n'izoba igira mirongo itatu n'umunani yego urumva izo bari inama nk'imwe mu zindi zama ziriko ziraba iyo bakoranye rero hari ibibazo bikomeye by'akarere biga nko murabona yuko hariho imigambi dusangiye nk'umugambi barabara ryavuye kigoma rigaca amabanda rizoshika ku ruhwa hari uri mugambi twumva wibaraba ry'indarayi rizohava riva ibuvinza rigaca mu rutana rikaja n'igitega turizeye yuko rero muri iyo nama hari n'indi migambi y'iterambere bazosubira bakiga ku burundi twebwe tukavuga yuko iyo nama tuyiteze ko ko uburundi ukura inyungu mu vyerekeye cane cane iterambere nyinshi muri kano karere kubera twamaze kukinjiramwo ica kabiri nk'uko mwabivuze murazi yuko aribo bigeze gutanguza ibiganiro mu mwaka bibiri na cumi na gatanu igihe hariho uruhagarara mu bya politike ubu naho rukaba rwaraheze ikibyerekana nuko nabo nyine mu bibazo bashyira ku rutonde ntibakigaruka ku byo bavuga muri bibiri na cumi na gatanu ubu basigaye bavuga ibyerekeye amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uyu mugenzi wacu ari hano azi cyane ibyerekeye gutatura amatati arazi yuko hari inzira nyinshi zituma amatati avaho uruhagarara rwa politiki uti rwaraheze yego uruhagarara rwa politiki rwaraheze ibisigaye ni ibyerekeye kudahuriza kutabona kumwe ibyerekeye bya politiki ibyo nabyo muri demokarasi niko vyama nta banyepolitike bo kwicangwaho n'ibintu kumwe muri ico gihe bacagira umugambi umwe iyo hamaze ko hari imigambi myinshi ni uko bafise imbono zitandukanye ku vyerekeye uza bw'igihugu ivyo navyo nta biganiro namwe bishobora gutorera umuti ivyo nico gituma habaho amatora hakaba abatsinzwe n'abatsinze abatsinze bagakora abatsinzwe baguma bigisha ivyumviro vyabo abanyagihugu canke bene igihugu bavyumvise bukeye bakabatora bagafata iyo ntumbero twebwe rero tubona yuko gushika ubu uravye ingene ibintu vyari vyifashe mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu gushika uno munsi n'abo bakuru b'ibihugu nabo nyine bamaze kubona yuko batobigaruka ko ibyo baravuga kera vyaheze ubu bageze ku byerekeye amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri ibyo nabyo nta n'umwe atabizi yuko amatora ari igikorwa cy'igihugu ubwacu nta muntu n'umwe nta kindi gihugu kiza gutunganiriza ikindi ibyerekeye amatora iyo akaba bishoboka nibaza ko akarere kaba karagiye muri uganda kuyatunganya kuko byaragoranye kaba karagiye muri kenya kaba karagiye muri tanzania kaba karagiye no mu rwanda mbere aho hirigwa haraba amarorerwa uvuze gutyo umenga akarere ntacyo kamaze mu gihugu kimwe nshatse kwerekana yuko soba ataco kamaze ko ibijanye n'amatora ni ibintu vyega igihugu ubwacu ndagaruka ego ndahindukiye kwa remi habyarimana aba n'abanyapolitike babiri bagukikije umwe ati twizeye ko abakuru bihugu nawe nu bazofasha ibiganiro bigasura bigafata intumbero bigashika no ku muti ubundi ati twizeye ko bazoshobora kugira gufasha kugira hasohoka itangazo ryo kubisozera kuko ni wiravye n'uruhagara rwa politike rwari ruhari rwaraheze abantu izo nzira zabo zibiri zohava zihura ego cyane izo nzira zabo zibiri zirashobora guhura kuko ushima zihura e, ni naco gituma hariho umuhuza umuhuza rero n'ubuhuza ivyo vyiyumviro biba bitandukanye e, e, uwo muhuza rero ategereza gukora kuri icyo kibazo kuko nk'uko mubizi mu by'ukuri ibyo bavuga n'ibyo umwe wese ku ruhande rwiwe kandi ibyo bikava aho aba ahagaze kugira ngo arabe icyo yita ingorane n'ingene yo gitorera umuti ikibazo c'uburundi bakumbure bavuga ko ivyo biganiro byatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ibyabayeho kumbure ni ho nibaza ko cane cane ico gihe bashizeho uwo mugwi wari kurafasha mu gihugu c'uburundi kugira ngo abarundi begerane bavugane batora inyishu hariho ibibazo nibaza ko uwo mugwi w'abakuru b'ibihugu uzokwicarira kugira ngo utore ibibazo bikomeye kandi ibibazo biraba ibihugu biraba ibihugu kubera muribuka yuko uwo mukuru w'ubuganda yaraherekeje ikibazo cy'abarundi kuva muri arusha ya mbere wewe yari ahari yari azi ibyasinywe mbere ni mu baherekeje rwose kuko yari umukuru w'ibyo bise inisiyative umugambi wo guhuza abarundi hanyuma igihe bamuha icegera ciwe kugira ngo bahuze abarundi muri ibi bibazo turimo uno munsi kumbure kubera ibibazo yari arimwo iwe mu gihugu iwe aca ashyira imbere rwose uwo muhuza yahora arongoye igihugu ca tanzania mukapa aho mbona rero yuko uno munsi ashobora kuba ibibazo nibaza bategereza kwicarira nuko batabikoze uko ndabibona bishobora gutera ibibazo hagati y'uburundi n'ibihugu turi kumwe ibihugu c'uburucubu ca tanzania muzi yuko gifise ibibazo cakurikiranye ikibazo c'uburundi kuva kera igihugu c'ubuganda naco nyene ko kubera uno munsi naco nyene arico gifise mu minwe ikibazo c'uburundi ibi rero nk'abakuru b'ibihugu ko kubera iteka ryabo kandi bagomba kugumya bategerezwa gushika ku kintu bashitseko impande zose zikagisinyako aha nibutse abariko baratwumviriza yuko nako byagenze rega narusha ya mbere mm. e, baragize barumvikana byinshi mugabo barateba baragera igihe menga ntibiriko biragenda neza ariko haragera igihe rero Mandela aragira ati ubu rero ntimuva ha mudasinya baca barasinya rero kugira ngo baronke ikintu bahuriyeko kumbura ari naco gisigura biriya bise e, reserve eh, amakenga bagize kubyo bagize ariko rero naha sinibaza ko Tanzania yiyubaha uko ndayizi zo kwemera ko wahora yirongoye ibiganira amaze mu imyaka ishika itatu bazomureka ngo agenda ata rupapuro rusinywe kwa nyaburunga gihe ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye Remy Havyarimana ndagushimire nibutsa yuko uri umukuru wishira hamwe Maison Libre d'Espoir yishinze kwigisha gutatura amatati bidaciye mu nguvu wakoze kitaba kino kiganiro ndabakengurukiye kandi ndakengurukiye n'abo twaganiriye hamwe n'abatwumvirije mwakoze kudutumira urakoze ndagushimire nawe ikefa n'ibizi nibutsa kuri umukuru w'umugambwe sawa nyafurodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino kiganiro turashimiye ko na mwadutumiye no hanyuma tuzobitaba turangiza tumenyesha abarundi ko ibwirizwa shingiro ry'umwaka wa 2018 c'est non négociable urakoze ndagushimire nawe honorable Phineas Nigaba ukaba uri umuvugizi w'umugambwe sawa nyafurodebu wakoze kwitaba kino kiganiro yego nange ndabashimiye nshimire bagenzi banje twacuye gusangira ijambo ariko tumenyesha neza ko gushira ingimba imbere ntaco bimaze ahubwo iciza ari uko abantu boganira bakaganira ku bibazo by'igihugu bagatora umuti kandi umuti urama utuma igihugu gishobora gutera intambwe kugira ngo tuve mu bibazo turimo uwundi nshimiye ni wewe wahisemo kudukurikirana ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri robs dufashije mu buhanga bw'ibyuma yofure mutagoma wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika